Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti zacu mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na FM mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi mu Burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i Kisoro ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo harangiye imyaka mirongo itatu perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yitavye Imana aguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane i Kanombe i Kigali harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ukuri kwerekeye ikorwa ry'irya ndege uyo ni madamu silvana ntaryamira umupfakazi wa nyakwigendera cyprien ntaryamira inama nshingamateka y'uburundi yaraye yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora ku majwi mirongo icenda n'umunani n'ibice bitatu ku ijana sudani y'epfo ifise umugambi wo gutangura kwandika abazotora mu kwezi kwa gatandatu mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azoba mu mpera z'umwaka aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi muri sudani utudege twitwara drone ejo twakubise umujyi wa Al Gadaref byavuzwe n'ababyiboneye hamwe na guverineri waho kuri uyu wa kabiri byatumye intambara yashegeshe igihugu igera muri leta harimo umutuzo ikorwamo ibikorwa by'ubuhinzi ahahungiye abantu bagera ku gice cya miliyoni Gadaref ni umurwa mukuru wa leta ya Al Gadaref kugeza ubu haracyacungwa n'abasirikare mu gihe intambara hagati y'abasirikare basanzwe b'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF iri hafi kumara umwaka RSF yigaruriye umujyi wa Khartoum leta bituranye ya Gezira kimwe n'ibindi bice hafi ya byose by'intara za Darfur na Kordofan mu burengerazuba bw'igihugu ni mu gihe igisirikare gifite amajyaruguru n'uburasirazuba bwa Sudani harimo n'icyambu gikomeye cyo ku nyanja itukura ababyiboneye n'amaso bavuze ko mu gitondo cy'ejo kwa kabiri byibura drone ebyiri zari zibasiye ahari ibikorwa bya gisirikare i Gadaref uyu ni umujyi uherereye mu burengerazuba bw'uwa Jezira tujye noneho muri Sudani y'Epfo ifite umugambi wo gutangira kwandika abazatora mu kwezi kwa gatandatu mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azaba mu mpera z'umwaka byavuzwe n'umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora mu gihugu kuri uyu wa kabiri Abenego Akoke yavuze ko ingengabihe y'amatora yamaze gutegurwa ku nshuro ya mbere mu mateka y'amatora muri iki gihugu kikiri gito mu myaka mu bihugu byo ku isi cyakora uyu muyobozi ntiyatangaje itariki nyirizina y'itora ryateganyijwe mu kwezi kwa cumi n'abiri hakurikijwe inzira yashyizweho mu mwaka ushize akoke arijuba yabwiye abanyamakuru mu nama bagiranye ati tugiye gukoresha amatora ku bw'amahirwe itora rizaba intambwe ya mbere yaba kwandika abazatora bishobora gutangira mu kwezi kwa gatandatu ibi yabivuze ariko hadatanga itariki nyayo itora rizaberaho sudani y'epfo nta tora yigeze ikoresha kuva ibonye ubwigenge yahawe na sudani mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe kandi igihugu cyibasiwe n'urugomo ubukene n'ibiza bidaturuka ku bikorwa bya muntu sena ya liberiya ejo kwa kabiri yashyigikiye ishyirwaho ry'urukiko ku byaha byo mu ntambara rwo guha ubutabera abakozweho n'ihohoterwa ritandukanye rimaze igihe ryakozwe muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika mu ntambara ebyiri zashyamiranyije abaturage umushinga watanzwe na perezida joseph boakai abadepite bawushyigikiye mu itora ryo mu kwezi gushize wongeye gutorwa na sena ejo kuwa kabiri n'amajwi makumyabiri n'arindwi ku basenateri makumyabiri n'icyenda boakai ubu icyo akeneye gukora ni ukuwemeza bwa nyuma ibi byakiriwe neza n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'imiryango itari iya leta yari yasabye ko abakoze ibyaha mu ntambara ebyiri hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda na bibiri na gatatu babibazwa abantu bagera mu bihumbi magana abiri mirongo itanu biciwe mu bushyamirane bwabayemo ubwicanyi bw'abantu kivunge gufata ku ngufu n'ikoreshwa ry'abana mu gisirikare komite y'ukuri n'ubwiyunge nyuma yasabye ishyirwaho ry'urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha abo bose bavugwaho kuba barakoze ibyo byaha nyamara nta kigeze gikorwa kugeza Boakai atowe mu mwaka ushize urukiko nirumara gushyirwaho ruzatangira gukora muri Liberia rwubahiriza amahame mpuzamahanga rushyigikiwe n'inzego z'amahanga harimo n'umuryango w'abibumbye ruzita no ku byaha bijyanye n'ubukungu bamwe mu banyaliberiya barwanyije ishyirwaho ry'urwo rukiko bavuga ko ruzatoneka inkovu za kera kandi ko rushobora kuburizamo itegeko ritanga imbabazi ririho ubu ryafashije guhagarika ubushyamirane guverinoma ya togo ejo kuwa kabiri yimye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi uruhushya rwo gukoresha imyigaragambyo muri iki cyumweru yamagana ivugurura ry'itegeko nshinga ryakuruye umwuka mubi ushingiye kuri politiki cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika yavuze ko nta gihindutse ku minsi ibiri y'imyigaragambyo irwanya ivugurura ry'itegeko nshinga hamwe n'icyemezo cya guverinoma cyo gutinza amatora ateganyijwe ku itariki ya makumyabiri y'uku kwezi kwa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iryo vugurura ari ikigeragezo cya perezida Faure Gnassingbe umuyobozi w'igihugu uri ku butegetsi guhera muri bibiri na gatanu minisitiri w'ubuyobozi bw'igihugu hodabaro awate yavuze ko impapuro zisaba uruhushya rwo gutegura imyigaragambyo zitahagereye igihe kandi ko zarenze ku mategeko mu ibaruwa yaragize ati kubera izo mpamvu gukoresha imyigaragambyo yariteganyijwe tariki cumi n'imwe y'uku kwezi kwa kane iya cumi na kabiri n'iya cumi na gatatu uyu mwaka bibiri makumyabiri na kane ntibyemewe ariko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi alliance nationale pour le changement anc n'andi matsinda bavuze ko imyigaragambyo ishobora gukomeza uretse ko ibikorwa byayo bizagabanuka kuwa gatanu no kuwa gatandatu igisubizo cy'ayandi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nticyahise gisobanuka imyigaragambyo mu mihanda yaraciwe muri togo kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nyuma y'igitero mu isoko ry'irome ubwo umujandarume yicwaga
tumushimire mugenzi wacu Eugenie Mukankusi ku makuru yo hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza muwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukwirikira ku rubuga rwacu rwa interineti www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu ku kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inama nshingamateka y'u Burundi yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora ku majwi 98 n'ibice bitatu ku ijana ijwi rya amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayishyikirizwa na mugenzi wacu Thierry ndayishimiye turayemeje mu nama nshingamateka ku mirongo icyenda n'umunani n'ibice bitatu ku ijana aha abashingamateka bari bahejeje kwemeza integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inimero rimwe akarongo cumi na rimwe ryo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda rigenga amategeko y'amatora mu burundi ico gikorwa co kwihweza iyo nteguro y'ibwirizwa camaze amasaha arenga atanu mu ngoro y'inama nshingamateka iri mu kigobe mu gisagara ca bujumbura mu mpenyanyuro zirenga icenda umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano martin iteretse yari yaje kurisigura yashikirije zimwe muri izo zagarutsweho n'abatari bake ni izi igihe co kwiyamamaza kampanye electorale comara imisi cumi n'ine indwi zibiri kuko ubwa mbere twahora dukoresha indwi zitatu ikiringo co guharura amajwi amatora atangura isaha cumi na zibiri zo mu gatondo agaca hera isaha icenda mu gihe twahora duheza isaha cumi kugira eh, tugabanye abantu baza kwitoza mugabo atamuhamagaro bafise ivyo bita eh, rekandatire fantasiste twasavye ko amahera ingwate yahora itangwa yoduga eh, ku rugero rw'intonde za komine twasavye yuko boshirwako ingwati y'ibihumbi amajana abiri hanyuma miliyoni zibiri ku rugero rw'urutonde rw'abakenguzamateka n'abashingamateka hanyuma miliyoni ijana urugero babitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu martin iteretse ahejeje gushikiriza ibyo abashingamateka bagarutse cyane ku ishigwaho hamwe n'iduzwa ry'amafaranga y'ingwati azotangwa n'abitoza muri ibyo bibanza bitandukanye naho hari abavuga ko iyo ngwate yadugijwe bikwiriye abenshi mu bashingamateka uhereye ku cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka abel gashatsi n'abandi bavuga ko ari uburyo bwashizweho bwo gukumira bamwe bamwe mu matora abarundi bafite uburenganzira bwo gutora no kwitoza ntimwumva ko hashobora kuba ikibazo mbega mu gihe tworonka umukandida umwe dufatiyeho selekisiyo perezidansiyeri esike ayo matora azoba ari amatora koko umva umengo birarenze ndabona yuko ari kumira yoba ririko rikorwa muri kahise harabayeho amakumira y'ubwoko n'intara arakurikira amakumira bifatiye ku migambwe iri rero ryoba ari ikumira rishasha rije muri no nteguro y'ino bwirizwa rifatiye ku butunzi burya abarundi bari mu migambwe ni bake ariko abarundi baja gutora ni benshi aha rero muri ko mwaka amahirwe abarundi yo kuja kwihitiramwo indongozi yobarongora ku rwego umukuru w'igihugu ndabonamwo ikumira rwose amafaranga y'ingwate ku witoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni mirongo itatu ashigwa ku miliyoni ijana ay'umushingamateka n'umukenguzamateka yakuwe ku mafaranga ibihumbi amajana atanu ashigwa ku mafaranga imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi nayo y'uwitoza ku rwego rwa komine yashizwe ku mafaranga ibihumbi amajana abiri mu gihe uwitoza muri ico kibanza atangwate yahora asabwa ku kiringo c'imisi yo kwiyamamaza abashingamateka nabo nyene babibona ugutandukanye jewe ndiko ndaraba eh, leta ndi z'intara kuko ubu usanga ari zine canke zitatu nke ni zitatu nyinshi ni zine rero eh, kuzunguruka intara zine mu kiringo c'indwi zibiri ndabona atari igikorwa coroshe je nabona yuko iki kiringo cokongerezwa cokongerezwa nko gushika ku ndwi zitatu ni nke cyane kuko twaba turiko turabuza abitoza gushikira abanyagihugu koko gushika hariya hasi niyumvira ko igihe umushikiranganji yobitwemerera n'ukuri yogarukana izo ndwi zitatu bariko basaba ko twogaruka ku ndwi zitatu jewe ko ndabibona simuka ahubwo turiko turaraba izi ntara zitanu nshasha n'ukuri n'izo ndwi zitatu hazogera abaza kwiyamamaza bataraheza jewe nasaba ahubwo mwoshira ku ndwi zine kuri ibi umushikiranganji marite niteretse avuga ko iminsi yagabanijwe kuko ngo igihe c'imyiyamamazo bisamaza abanyagihugu ibindi bikorwa bigasa n'ivyahebwe bikabatesha gukora ibikorwa vy'iterambere kuri iyi ngingo bahurije ko hogumizwa indwi zitatu z'imyiyamamazo nk'uko vyari bihasanzwe iyi neguro y'ibwirizwa nk'uko bibandanya bishikirizwa na marite niteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ije kwisunga itunganywa gushasha ry'intara amakomine amazone imitumba hamwe n'amakaritiye handitswemo ko amatora azokurikirana hisunzwe urutonde rutangwa n'ibwirizwa shingiro amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka abajenama ba komine n'abakuru b'imitumba azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ari umukuru w'igihugu abe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi uwuze wo kwitoza kuba umukuru w'umutumba nazobibanga gushidikanya n'ayandi mabanga kandi nazoba arekuriwe kuba mu nzego nyobozi z'umugambwe wiwe ku mutumba canke ibindi agategerezwa kuzoba azi gusoma no kwandika inama mpanuzi wa jambo ya komine izoba igizwe n'imiburiburi n'igitigiri c'abantu mirongo ibiri na batanu kizotorwa hisunzwe amazone agize komine mu gihe mu itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda igitigiri c'inama mpanuzi wa jambo cahera kuri cumi na batanu bakaba baserukira imitumba igize komine ibihano ku botoba amatora iyi nteguro y'ibwirizwa ishira imbere guca ihadabu aho gushira imbere gufunga byahora mu ibwirizwa ryahahora ihadabu yahora hagati y'ibihumbi amajana ane n'ibihumbi amajana umunani y'amafaranga y'amarundi yagwijwe inshuro ijana yashizwe ku mafaranga y'amarundi ava ku miliyoni zine gushika ku miliyoni umunani abashingamateka bashikirije amakenga kuri iyi ngingo ko bafatiye ku bukene buri mu gihugu ahubwo hazohava hafungwa benshi ku mvo zo gufatwa bakabura ibyo bariha inyuma y'imari zitari zike iyi nteguro y'ibwirizwa yahavuye yemezwa n'abashingamateka ijana na cumi na batanu ku ijana na cumi n'indwi bari bitabye ibikorwa nayo babiri ntaco bayivuze ko hakaba ata n'umwe yayihakanye harangiye imyaka mirongo itatu perezida cyprien haryamira w'uburundi yitavye imana aguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane i kanombe i kigali ico gihe cose umupfakazi wa nyakwigendera cyprien ntaryamira silvana ntaryamira yaririnze kugira ico abivugako mu bubayi bwa mbere yaganiriye n'ijwi rya amerika kuri telefone na mugenzi wacu diane nininahazwe e, kuri uriya munsi narumvise umubabaro udasanzwe sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe naraguye igihumura wari umubabaro mwinshi cane ubutungane bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu ntaho mbona iyo dosiye igeze numvise byinshi harabaye amankete menshi mu mihingo myinshi amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku vyerekeye ukuri ku kwerekeye ikorwa ry'irya ndege iyo muvuga ko atanyishu muraronka ni ukuvuga ku ruhande urwahe rw'u rwanda rw'uburundi canke uh, amakungu hose cane cane um, amakungu kubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi ataho wegamiye bagakora ayo matohoza bakamenya icishe abaperezida babiri ariko ntibyigeze biba amankete yakozwe n'abajije mu bufaransa dufate babiri iya mbere yakozwe na jije jean louis de brugiere n'iyindi yakozwe mu nyuma na jije trevedic na pu ziri contradictoire umwe yavuga ati indege yakorowe n'aba n'aba ubundi akavuga ati indege yakorowe n'aba n'aba urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi uri izina hazoza ukuri kumwe guhurije ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera ntaryamira bwa madamu silvani ego cyane rwose icyizere nticyobura kuko kugira bivuga mu kirundi ukuri guca mu ziko ntigusha imyaka bizomara ntayo tuzi mugabo bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona mukizera ko kuzozana na mu makungu biciye ku burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye ahariho hose ntitwovuga ngo bizova aha canke bizova hariya kuko vyo nivyo muri kazoza mugabo jewe numva mfise icizere ko abo bose hazogera igihe bakarondera ukuri kuko turanyotewe ukuri cane turibaza ko kuzotinda kuboneka banyene indege yari ireruye uh, nyakwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi ntaryamira baratanze ndishi ku miryango imwe imwe bavuga ko hariho abaronse n'abataronse vyifashe gute mu muryango wa nyakwigendera mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi ya ndege yari ifise assurance muri kompanyi y'u rwanda yari asure nayo muri kompanyi ya riyorde mu bwongereza kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi assurance yo mu rwanda sonarwa igice cy'iyo ndishi cari kigenewe umukuru w'u rwanda nticashikirijwe umuryango wa perezida w'u rwanda igihugu cy'u rwanda cashimye kuyifata ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cari kigenewe imiryango itatu y'abafaransa batwara irya ndege hamwe n'imiryango itatu y'abarundi bari muri irya ndege yoyo yatanzwe twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo azoduserukire turamuhamanda hanyuma aragenda mu rwanda baramuha iyo ndishi ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe n'igihugu indishi yari igenewe umuryango wa perezida habyarimana tubyemera uko gushaho mu nyuma rero sonarwa iduha ibyemeza ko bamuhaye iyo ndishi duca turatahura yuko yashimye kuyinyurutsa
muzokora iki muzomuhebera oya ntituzomuherega ivyo vyabaye kera ntitumuhebera twaragerageje ubundi buryo tuzobandanya turizeye bwose ubutungane ko buzokora ku ruhande rw'uburundi naho bwoba bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze ari abatambukanyi b'abakuru b'igihugu hariho amategeko araba ivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyene bonyene ubwabo nk'itegeko rishasha ntarubu ryasohotse mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishyirahamwe mpuzamakungu ni cyangwa akandi kazi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kubironka kubera iyumvo ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru ibyo nabyo hari icyo biza bihindura mugeranije n'aho mwahora mukorera n'icyo amategeko avuga egome cyane muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyine atari abigenewe twebwe rero niho tugitahuka mu by'ukuri rero turacyabirondera turacarondera kubibaza turaba ibyo babitwerekeye madame Sylvane ntaryamira umutambukanyi w'uwahoze ari perezida w'u Burundi Cyprien ntaryamira tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane mu rwanda mu karere ka rutsiro segiteri yaboneza mu hahoze ari komine kayove ni kimwe mu bice hahonyemwo imiryango myinshi muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ibiharuro bigaragaza ko hahonejwe n'imiburiburi imiryango amajana abiri na cumi n'ine gloria tuyishime yagiye kuhagendera inyuma y'imyaka mirongo itatu umurenge wa boneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bibiri kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi imirimo yihariwe aha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse nyamara abatuye muri aka gace ni abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya jenoside kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ijwi rya amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe rurangwa anselme umwe muri bane baharokotse ubu ni umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itandatu yica umuryango akobokamo wose ndetse n'umugore we n'umwana jenoside itangiye ku itariki ya karindwi saa kumi n'ebyiri za mu gitondo aha kuri santere wabonye yitwa shusho bahakoreye inama ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye no kwica abatutsi bihita bitangira kuko nk'uwo munsi saa saba umugore wanjye n'umwana bapfuye igitangira uwo munsi bivuze ngo ni nahangaha hapfuye abantu benshi uwo munsi hapfuye abatutsi benshi kuri we gusigara ari nyakamye ni ikibazo kitamworoheye urabona ni abantu benshi bapfuye noneho ugasanga nawe wasigaye usigaye wenyine uko umwaka ugenda uza niko imbaraga zigenda ziba nkeya kutagira umuntu wo kwitaho usibye leta y'ubumwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho kuko imiryango yarazimye ijwi rya amerika kandi yaganiriye na rurangirwa eric utuye mu kagari ka bushaka mu mudugudu wa gaseke nawe jenoside yamutwaye benshi kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga urabona kinunu ikikijwe n'ikiyaga cya kivu hanyuma urabona ishyamba rya magaba abantu bagabaga ibitero uretse n'abo twari duturanye ahangaha byaturukaga muri ibyo bice aho twitaga mu rukiga hanyuma kandi urabona ko nta bw'inyagamburiro dukoreza esanse tugerageza kwirwanaho bazana imbunda n'amagerenade baradutera eh, abantu benshi barapfa bagenda babica umugenda nyine bariyeri naturere yitwa ikiyaga cya kivu babura aho basambira aho bahungira uyu rurangirwa kandi dusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira ku rundi ruhande rurangwa anselme we mu nzira y'umusaraba avuga ko yanyuzemo ahunga yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya kivu gikikije aka karere ka rutsiro icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka karongi no mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo hari abavuye ahangaha ko mbere iyo hazaga ibitero shuma mbere y'uko jenoside ibaho abantu bavaga bagahungira ahitwaga imabanza ubwicanyi bwaberagayo noneho bagerayo bagasanga hari umutekano ubwo butero shuma byarangira bakagaruka abaha babuze aho bahungira bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe ubwo benshi nibo bagiye bagwa hari abageze ku kibuye hari agatwaro hari n'abapfiriye kuri kiriya kirwa cya nyamunini ijwi rya amerika yaganiriye kandi na butera yusufu utuye muri aka gace yiyemera ko yari mu gitero cyishe abantu muri boneza uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru hari abirwaga muri ako kazi nijoro igihe cyo guhunga nabwo ababashe kugenda mbere bataragiye asigaye barayamennye n'umuntu wabaga ufite umuzinga mu nzu akajyana umuntu hari nk'abishwe b'imurama bagihungishije abantu ubwo byari ibintu byari bikomeye ibibazo by'ubumwe n'ubwiyunge murenge waboneza kugeza na n'uyu munsi biragaragara ku ikubitiro n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize urugero n'umuvandimwe wa rurangirwa eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka mirongo itatu ejo bundi ejo bundi nibwo twabonye umubiri we kandi ahantu mu rusisiro hatuye abantu benshi batahigwaga tuhamagaza n'inama ngo baduha amakuru ntawambwiye ngo wenda yishwe nande kandi twahoraga tuvuga tuti yaguye ahangaha abantu babitubwira bacitse ku icumu ariko biratangaje kubona barahunga bahahinga n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari ni ukuvuga ngo ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu ibibazo by'izungura nabyo ni ingorabahizi ikindi kiriho nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura umuntu akaza ati ngewe n'igihe dufitanye isano ya bugufi undi ati ni igihe dufitanye isano ya bugufi niyo muryango wazimye naho n'abandi basigaye hakazamo amakimbirane ashingiye kuzungura dore niyo musoza muri nyarwanda yaraburanye aburana n'umubana ba murumuna we kuzungura abantu bagombaga kuba bahuje bava indimwe umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yibuka mu karere ka rutsiro nyasenga philippe yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo ku bishe n'abiciwe kandi bikaboneka biboneka mu baturage bivuga ngo bagombye kuba batanga ayo makuru komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya mirongo icyenda na kane ku ijana guhera mu mwaka wa bibiri na makumyabiri gloria tuyishime ijwi rya amerika mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu dr thomas francis w'umunyamerika yatangaje ku mugaragaro ko urukingo rw'imbasa rwabonetse kandi rukora neza ku buryo bwizewe dr francis yari umushakashatsi na mwarimu muri kaminuza ya leta ya michigan university of michigan mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika ni rwo rukingo rw'imbasa rwa mbere na mbere ku isi rwari rwemejwe ko rukora neza ikaze mu kiganiro amerikana imbasa yibasira cyane cyane abana bakiri bato igice kinini muri bo baba batarengeje imyaka itandatu y'ubukure irandura cyane ingaruka zayo ni ukumugaza uwo ifashe cyane cyane amaguru ishobora ariko no gutera ibibazo by'ubuhumekero ndetse no kwica uyirwaye leta zunze ubumwe za amerika yabayemo ibyorezo by'imbasa byinshi mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatandatu cyahitanye abantu barenga ibihumbi birindwi n'ijana na mirongo itatu mu gihugu cyose mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kabiri imbasa yishe abantu ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo ine na batanu muri leta zunze ubumwe za amerika yose ibi byorezo byose n'ibindi tutavuze kubera ko dutanze ingero nkeya byasize kandi abantu ibihumbi n'ibihumbi barahinamiranye kugeza mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane imbasa niyo ndwara yicaga abana benshi kurusha izindi muri leta zunze ubumwe za amerika mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo itanu yari yarakuye umutima abanyamerika ku buryo bari bafite ubwoba bw'imbasa bungana n'ubwo bari bafitiye intwaro kirimbuzi bombe atomike n'abashakashatsi benshi byari bibahangayikishije cyane kuva myaka na myaka umwe muri bo yari dr jonas solk nawe w'umunyamerika kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi yari akuriye ikigo cy'ubushakashatsi cy'ishuri ry'abaganga rya university of pittsburgh muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu we n'itsinda ry'abamufashaga batangiye ubushakashatsi ku rukingo rw'imbasa mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani bamaze kurubona dr solk yarabanje ararufata arwigeragerezaho ubwe ku giti cye no ku mugore we n'abana babo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu mu gihe cy'umwaka barugeragereje ku bana barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana umunani jonas solk yize iby'ubuganga muri new york university aharangije yagiye muri university of michigan kunonosora ubushakashatsi bwe ayobowe na dr francis thomas uyu dr thomas francis niwe wayoboye n'imirimo yose yo kugerageza no kugenzura urukingo rwa solk niyo mpamvu ariwe watangaje imyanzuro yabyo this gigantic experiment is symbolic of the equally great foundations both scientific and philanthropic without which it could not have been conceived or executed.
Dr Francis ati iki gikorwa cy'igitangaza nticyari gushoboka iyo hatabaho ubufatanye hagati y'abahanga muri siyansi n'abaterankunga nirwo rukingo rw'imbasa nyarwo rwa mbere na mbere rwari rubonetse ku isi yose abahanga bemeza kandi ko rushobora kuba ariyo ntambwe ya mbere ikomeye mu rwego rw'ubuganga n'ubuvuzi mu kinyejana gishize ni ukuvuga ikinyejana cya makumyabiri ijwi ry'amerika abanyamerika babyakiranye impundu nyinshi biba umunsi mukuru bakora ibirori mu myaka ine yakurikiyeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda urukingo rw'imbasa rwari rumaze kugera mu bihugu byibura mirongo cyenda byo ku isi yose hashize imyaka umunani ruvumbuwe undi muganga w'umunyamerika witwa albert sebin yavumbuye urundi rukingo rw'imbasa urwa solk runyura mu rushinge batera umuntu naho urwa sayibena ni udutonyanga baha umwana mu kanwa zombi zirakora neza kandi nta ngaruka mbi zitera zatumye imbasa icika burundu muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama inshuti zacu ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimire bagenzi bacu bagize uruhara ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fideni niyongabo amakuru yarahagarariwe na edi gwema